Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitii naayilisaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaalatamoo akka mooltan kamisaa adoolessa 11 bara 2019 akka lakkoobsa itiyoophiyaatti immoo adoolessa 4 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Babaroota waliigalchumaa waliin sannagaa ansoraala keeddaa'imtuu addunyaa sanatti hima ministeer hojiif hojjeta Ameerikaa Alekzaandar Akoostaa balleessaa jabduun himachuu jiranii waan himataniin kan hin mormine.
Magaalaa Gimbiitti namoonni dhibba tokko caalan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuudhaan hidhamanii jiru jedhu jiraattonni maatiin isaanii gama biraatiin namootatti naqamteetti hidhaman keessaa agi xiqqoon hiikaman jedhama. Kanneen biroon immoo gaaffinis nuuf hin dhiyaanne akkanumatti taajirra jechuudhaan komee isaanii dhageessifataa jiru jechuudhaan dubbatu maatiin isaanii. Yeroo ammaa kan Itiyoophiyaa diigaa jiru humna of tuultotaa asiifachi walitti qabame kan akka humni kun carraa argatee akka barbaade ta'u taasise immoo miseensa yaade akka ta'e paartii dimookiraasummaa amaaraa adeeppaadha jechuudhaan addi bilisummaa uummata tigraay himatee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya ammoo oduudhaaf gara sooratti deebina.
ministeera hojiif hojjeta ameerikaa alekzaandar akoostaa dureessa ameerikaa beekamaa ka durbi cabanse yookaan ammoo giddeessee biraaf jedhaniitiin himatanii hidha laaffiseef jedhanii himachuu jiran intalti inni cabanse yookaan ammoo bira rafee jedhantuun kalee televezyiinii irra baatee waan dureessi kun ganna kudhanii tokkootiin duratti manatti siyaametiin tolchi himatte akoostaan kaabinee pireezidaanti tiraamp keessa jiru kun gaafas abbaa alangaa ameerikaa godina filooriidaati. gaafachi hojjetanitti dubbiin tun bira dhuftee innaan dureessa biliyoonera kan qarqaareetiin dubbii sun dhossee hidhaallee laaffisee jedhan namni waan suniin himatan jeffrey epson dubbii dhossaniifi jedhaniitiin silaasaati hidhamuu malee fi jii kudhan sadii hidhamuu malee jedhan kaan keessa guyyaa hagdiqaa tokko hidhame hujii hojjechaa ofii wujuu hojjechaa ture jedhan inni ammoo yaa mormate jeffreen kun yoo hedduu ijoollee didiqqoo cabansa yookaan ammoo ijoollee dubaraa hedduu waliin rafaa jedhani bara kuma lamaaf saddeetii jalqabe godina filooriidaatii fi ganna hedduu keessatti hooma akkanaa hojjechaa ba'ee jedhan miseensota koongireesii ameerikaatii fi namni hedduun akka akoostaan hojii irra bugaafachuu jiran. paartiin dimookiraatota keessaa nama 20tti pireezidaantii ameerikaa ta'uuf dorgomuu jira jara kan keessa eriik sawaalwel ya keessa ba'e dureessa ameerikaa beekamaa toom steeretti itti seenee dorgomuu jira warra tanaa dorgomuu jiru keessaa ittaanaa pireezidaantii ameerikaa ka durii ka ta'e joo baayidanitti dur jira ameerikaan ganda dhuuf keessa pireezidaantii filatti. ameerikaatti bubbeen karfaffittiin garba meeksikoo dhiyaachaa deemuu jirti yoo iyyuu achi geettee bisaan hedduu lafa facaasuu dandeettii jedhaniitiin sodaachuu jiran obomboleettiin beeyrii jedhantuun iftaan ameerikaa geette bisaan isiin lafatti facaasuu dandeetti jedhan haga koomee namaa gahanii ameerikaan naannoo niiw orliyaansii fi luuziyaanaa keessatti muddamsuutan kee jirti hagi guddaan uf eeggachaa deemuu jira akka to'annoo qilleensaa fi raaga ameerikaa jedhatti obomboleettiin tun lola guddaa lafaan ga'uu dandeetti ameerikaaf addunyaa mudhii lafa gama kaabaa jirtu yoo akkana kan keessatti yoo hedduu bubbee fi harfafuu hedduutti itti dhufa. Iraan oboloo Biriiteen zayitii baatteetiin garbir deemuu jirtu tokko qabuu fi jedhaniitiin himachuu jiran qabuu fi altee hin taanee fedhanii himachuu jiran akka mootummaan Biriiteen jedhetti fulaan sunin Strait of Hormuz bisaan garba Pershiyaatii fi bisaan garba Ooman jiddu taatullee qawwee dhukaasanitti akka uf eeggattu itti tokkosanii jennaan ofirra deebite. Iraan ammoo bidiruun teenna karuma nagaatiin deemuu jirti hujuum durii hojjattu hojjatti waan namaa hin tundhee keessumattu iyyuu ingilishiin tundhee jetteetiin dubbatte Iraan armaan durallee jeetti Ameerikaa kan namni keessi hin jiru dhoofte buusuun himatamte Biriiteen akka pireezidaantiin isii Biriiteen akka pireezidaantiin Iraan Hassan Ruhaanii jedhetti doonii Iraan ta'a isii zayitii baattee Iraan Siiriyaa deemuu jirtu qabde iyyuu gadi lakkifne Iraan illeen haaloo ba'uuf qophii jira jette. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Uummata walaayitaa naannoon ijaaramuuf gaafachaa baay'ee akka gaafii isaanii ariitiin deebii argattuuf gaafachuu jira. Akka paartiin sochii walaayitaa jettetti gaafii isaanii tana bulchiinsi godin isaaniillee irra fudhate. Taatullee hagammaatti deebii hin argannee jedha. Bulchiinsi naannoo kibba gaafii bulchiinsi dansaatii fi uummati naannoon jiraachuuf yookaan ammoo naannoo fi qabaachuuf gaafate karuma qajeelaan laaluu jira jedhetiin har'a Finfinneetti marii taa'uu jira. Boordiin filannoo Itoophiyaatii fi bulchiinsi Itoophiyaa akka warri naannoo ijaaramuuf gaafachuu jiru kunin dubbitaan seerumaan qorachuu waan jiraniif obsaan caqafatu yookaan immoo obsaan eegatu gaafate. Dhaabii geejjiba makiinaa beekamaan Uber Afrikaa keessatti keessumattuu Senegaalitti hidda dheeraffachaa deemuu jira. Dhaabii makiinaa Ameerikaa San Firaansiskoo biiroo guddoo qabu kunin biyya addunyaa keessatti hojii geejjibaa hojjechuun beekama. Daakaar teessoo mootummaa Senegaal keessatti Uberii fi taaksii hedduu jira. Achilleetti geejjiba namaa kennuuf itti qophaa'uu jirra. Hojii tan hojjechuu jirra jechuun dubbata dhaabii Uber. gama oduu addunyaa keessaa immoo oduu jarmanii tokko isinitti hima itti gaafatamtuun jarmanii angalaa merkel dhiyoo tana isii harki isii yuunollatu hedduu televezyiinii irralleetti wamedduu arguu jiran kaleellee harka isii ka isii keessummaa simachuuf dhufte hollaat argan akkum kanaan yoo pirezidaantiin deenmaark dhufellee ol kaatee hin dubbifne barcuma irra teetteetiin hin dubbifte maaliif akkan taate ati fayyum jedhanii gaazexeessootii gaafatanii jennaani fayyuma naga callaa jettee biyyatti himte dhumarratti ammoo oduu ispoortii gabaabsee sanitti dorgommii waancaa kubbaa miilaa afrikaa ittum jiran senegaalii fi naayijeeriyaatti ammaan tana taphachuu jira aljeeriyaa jechuun kiyya eegii jalqabanii daqiiqaa torbaatamii torbaa irra jiranii haga ammaan deemuu jiranii kan namni ammaan tan taphachiisuu jiru baamlaak teessammaati nama Itoophiyaati aljeeriyaan goolii tokko galchite jarikaalleen goolii tokko tokko galfatanii deemuu jiranii taphii dhumachuuf deemuu jira taphi dhumachuuf deemuu jiru kan irratti viidiyoon taphachiisa qarqaaranii yookaan vaar kan jedhanii taphachiisa qarqaaruuf hojii hojjechuutti jiranii hagammaatti goolii sagaltamii lamaatti galee marroo afurtamii jaha taphatan warri wancaa dabre lamatti beekamne jari kunillee beekamuuf daqiiquma xiqqaa tokkotti hafe.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. magaalaa gimbiitti namoonni dhibba tokko caalan waraana bilisummaa oromoo deeggartu jedhamuudhaan hidhamanii jiru jedhu jiraattonniif maatiin gama biraatiin immoo namoonni naqamte mooraa masaraa kumsaa morodaatti hidhamanii jiran mirgi namummaa keenyaa nuuf kabajamaa hin jiru qaamni nu gaafates ta'e seeratti nu dhiyeesse hin jiru jechuudhaan himataa jiru namni ofiyyuu eegan qabame gaaffii tokko maleen. jira jedhee dubbatu raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsee jira hidhattoonni kanneen kaleessaa dhiifama hidhamtoonni kanneen kaleessaa lagannaa nyaataa geggeessanillee ni jiru jechuudhaan maatii isaanii keessaa immoo namni tokko dubbata namoonni agi xiqqoon torban tokko dura hiikamuu isaaniillee dubbatee jira ittaanaa hoogganaan biiroo nageenyaa oromiyaa koloneel abbabaa garasuu immoo nama waraana irratti booji'an wanti seeratti dhiyeessan hin jiru warri boombii. darbatanii fi warri nama ajjeese immoo seera ittiin gaafatamantu jira jedhu naakoor malkaatu naqamte irraa gabaase.
Namni Natsaannat Dhugumaa jedhaman magaalaa Gimbiirraa akka VOA'tti himanitti namootni dhibba tokko caalan bakka beeta mangistii jedhamee waamamutti hidhamanii jiru. Namootni kunneen maaliif akka hidhamaniif haala itti amma argaman jedhanis dubbatanii jiru obbo Natsaannat.
Amma namooti qabamanii jiranii tokko maqaa adda bilisummaa Oromoo qabanii hidhuu kadir bultii gammachiis geetaachoo. gammachiisa jedhe abdii kaalee olii gale sa'a gana abdiita mangistiitti nama dhibbaaf barbaatamaa oola.
Kummaa inni sababni isaan ittiin hidhaman.
Mataa dhummaatti moggaasanii waan adda addaatti moggaasanii mataa uummatitti walfiixu sobanii uummata walitti naquu galu. Maqaa kanatti maxxansuu maqaa kaasaa ofitti maxxansuu kan bitaan mirga siimtee namicha barbaadanii qabaniitti seeruu maqaasitti maxxansu.
Namoonni kun mana murtiitti dhiyaataniiru fakkeenyaaf amma.
Looraa waraanaa kana saandii bakka jiran muddeedda hidhaman booddee achii sassaabanii gara beesa mangistiitti gaddabarsu namni mana murtiitti nama dhiyeessu tokkoyyuu hin jiru. Mana murtii sagantu jira. Eenyutu eenyutti mataa? Eenyutu mul'ata? Eenyu mataa?
Namootni kunneen waan mootummaan ittiin shakkeera waan raawwatan natti hin fakkaatu jechuunis dubbatu. Fira dhiyoo obbo Abiraam Dhiyaanaa ta'uu kan dubbatan namni maqaan isaanii akka hin caqafamne VOA gaafatanii fi sagaleen isaanii yoo raabames akka nageenya isaaniif gaarii hin taane himan obbo Abiraam Dhiyaanaa ji'a tokkoof torban lama dura osoo laaqana nyaatanii hojii mootummaa hojjetaniitti deebi'aa jiraniiti humnoota mootummaatiin kan qabamanii jedhan torban lamaas bakka obbo Abiraam geessaman wallaaluu himan obbo Abiraam osoo mana murtiitti hin dhiyaatin bakka biraa geessamuu fi haati warraa isaanii adde Caaltuu Taklee jedhamanis humnoota tikaa mootummaatiin atis ni hidhamtaa jedhamanii sodaachisamaa jiru jechuun dubbatan yeroo ammaa kana ijoollee isaanii lama wajjin obbo Abiraam haala itti jiran beekuu dhabuun yaaddaa jiru jechuun dubbatan. Kantiibaa magaalichaa obbo Margaa Odaajoo dhimma hidhaa jedhame irratti deebii kennuuf kaleessa waadaa seenanii booda naaf bilbilee erga jedhaniin booda hanga har'aattuu irra deddeebi'ee bilbiluuf illee bilbila naaf hin kaasne. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii Gimbii obbo Abdusamed Mohammed ragaa isaa waan hin qabneef deebii kennuu hin danda'u jedhan oduma wal fakkaatuun kan torban lamaan darbe waajjira isaaniirraa qabamanii turan itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa magaalaa Naqqamtee Inspektar Maarqos Waggaarii gadhiifamuu isaanii dubbatanii jiru. Hakiima baqaqsanii yaaluu hospitaala ispeeshaalaayizidii Naqqamtee kan ta'an Dooktar Hayileyesuus Tasfaayes Naqqamtee Kumsaa Morodaatti hidhamanii erga turaniin booda gadhiifamuudha kan dhaga'ame. Namootni lamaanuu dhimma ittiin hidhamaniif gadhiifaman ilaalchisee yaada kennuuf fedhii akka hin qabne kan dubbatan namootni dhibba tokko caalan ammayyuu moonaa kumsaa morodaa keessatti argamu nu gadhiisaa yookaan mana murtiitti nu dhiyeessaa jennee waan gaafanneef waraanni mootummaa mooricha keessatti argaman kaleessa roobatti gadi baasanii osoo roobuu corroqa keessa nu teessisanii isin abaa'oodha jedhanii nu doorsisaa turan jechuun namni bilbila dhoksaan moonaa sana keessaa bilbila himee jira. maatii waliin akka wal argines dhorkamneerra jedhee jira namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kun mirgi namummaa keenya kabajamaa hin jiru mootummaa mana murtiitti nu haa dhiyeessu yookaan nu haa gadhiisuus jedha obboleessi isaa erga hidhame torban sadii ta'uu dubbata nageenya koofan sodaadha jechuun namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kan biraan haala obboleessi koo irra jiru hubachuuf danqamee hin jiraas jedha.
Anaan kan na jalaa hidhamee jiru obboleessa kooti. Kan inni hidhames humna koomaandii poolisiidhaan jedhamee dhufee qabamee naannoo maasara kumsaa morodaatti hidhamee jira.
Yoomi kan inni hidhame?
Inni kan inni hidhame torban sadan har'aati naannoo sa'aatii torbaa irratti dhufee manaa qabame.
Maaliif hidhani?
Waan inni ittiin hidhame sana kana jennee waan beeknu hin qabnu qaamatti gaafachuu dandeenyis hin jiru eenyuun akka gaafannus wallaallee jirra. Maaliif akka inni qabame waan akka illee kan quban qabne.
Mana murtiitti dhiyaatee jira. Adeemsi seeraa jalqabamee jira.
Yakkamaan tokko erga qabamee bu'uura seeraa kan hordofeen mana murtiitti dhiyaatee yakka sana faana kan wal madaallu adabbiin kennamuufi mala ture garuu kunis hin taane kun immoo deemee deemee biyya kanaaf ammas mootummaa kanaaf miidhaadha. Jireenyuma dhuunfaa nama tokko irratti illee dhiibbaa guddaadha. Kana mootummaan dafee ilaalee furmaata keessa akka galchuu jedhani. Nun egaa furmaata isaa amma yoomitti taa'uu maal godhu kan jedhu qaamatti jennus hin qabnu eenyu bira akka dhaqnus wallaallee isaanis immoo achi mirga isaanii falmachuuf mana dabaa jiru qaamni isaan deeggarsiise akka mirga isaanii falmatus hin jiru callisneetuma teenya ammaatti wanti beekamu. Akka kaleessa immoo amma yoomittu nyaata nyaannaddana teenyee jedhanii waan akka lagannaa nyaataa gochuuf jennaan har'a immoo daran nutti cimsanii jiru natti fakkaata achi keessa.
Nyaata nyaataan jiranii?
Nyaata kaleessa lagatanii turani. Raatuu irratti immoo biddeenaa hin nyaachuu wanti jedhamu dhaga'ama.
Dhimma hidhaa jedhamaa jiru kana irratti itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabee Garasuu deebii itti aanuudhaaf kennanii jiru.
Waraana irratti booji'ame yoo ta'e maal seera qaba. Wanti seeratti dhiyeessanii jiru nama namni immoo yakka gogaa hojjetee hidhame hin jiru. Andee warri boombii darbatu warri nama ajjeesu lubbuu balleessituu ta'uu ta'e otoo nama ajjeesanuu qabaman seera ittiin gaafataman qabu sanatu eegama. Maal atiin beektamoo wajjinii ta'e?
Maatii isaanii yeroo gaafannu magaalaama keessa kan hojii mootummaa hojjetan kan jireenya isaanii geggeeffatan ta'udha kan isaan himan.
Ati gaazexeessaadha moo mirga dhala namaa irratti hojjetta?
Ani gaazexeessaa akka gaazexeessaatti.
Maarree maal maala wanta taasiftu warra akka waan beeyitee wajjinii ta'e maal maalitti beeytaa asitti beera namni hidhamee nama nama ajjeesee lubbuu baasee ala warra boombii darbatu. nama rasaasaan dha'ee ajjeesee jirutu qabamaa jira. Sun immoo ittiin gaafatamuu qabaa siin jedheera kana caalaa maal godheetti.
Kanaafuu mirgi namoota kanaa kabajamuu hin qabu jettus bokkaa keessa taa'uu qabu.
Bokkaa keessa si tuqaa'e?
Akkas jedhani ka namoota ni dubbise bokkaa keessa nu teessisu isin abaa'oo.
Isaan waa wajjin haasa'e.
Jechuudhaan bilbila cufatan koloneel Abbabeen ergasii sirra deddeebiidhaan bilbilee argachuu hin dandeenye koomaand poostii lixa Oromiyaatti itti gaafatamaa kan ta'an koomishinar kabbadatti bilbilaan yoon qaamaan waajjira gimbiitti argamu dhaqe malee yaadanaaf kennuu akka hin dandeenye dubbatanii yeroon har'a irra deddeebi'ee bilbiluuf guyyaa biraa siif bilbilaa jedhan. Namootni koomaand poostiitiin qabaman jedhaman mirgi namummaa keenya nuuf kabajamaa hin jiru jechuun komii dhiyeessan irratti waajjirri koomishinii mirga namummaa naqamtee waan beeku yoo qabaateef garasitti bilbileen ture. Waa waajjira keenya finfinnee jirurraa ibsaa akka hin kennineef dhorkamneef yaada siif laachuu hin dandeenyu jedhan. Bilbila waajjira finfinnee jiruttis bilbilu bilbilli hin kaane. Gama biraatiin aanaa qondaalaa ganda boojii gaara arbaa fi jinjibilaatti waan ta'e jedhe namni maqaan isaa akka hin caqasamne gaafate dubbatee jira.
Mana kana sababa abbaan warraankee magaalaa kana keessa hin jirre yookaan qabsaa hin jirre ofiitii bakka deeggarsaa hin jirre mana kee jiraachuu hin dandeessu yookaan gaaratti gadi yookaan biyya kana gadi socho'anii akka keessa hari'anii booddee qorqorroodhaaf jilchiisaa diiggatanii gara isaan biyyeeffatanii jechaadha hawaasa fuuldurratti hanga rafaatii kana illee amma diigaa jiru jechaadha rabka mana tokko kana. Aanaa qundaalaa sana ta'ee ganda jinjibilaa iddoo jedhamutti gurraarra naqanii yookaas qoraan jechaadha miizila cifeessanii kaleessa mana gubate tokko maatii kee gubatee ijoollonni kun bakkee keessa karattuu yookaan akka namaa eeggattu keessaa taasisan jechuudha. Waggaa jahatama ta'an kaleessaa baa'uu qallattii abaa'uu nyaachifti jechuudhaan reebamanii lubbuu isaanii darbee jira ganda jinjibilaa kana keessa. kana mana qofaa yoo sun taane dhimma baa'uu dhimma mootummaa ol bukkee qabee hawaasni waan na beeku hin qabu garuu hawaasa kan gahaa jiru gamlamaaniin daraaraa.
Bulchaa aanichaa obbo Baldaxaa Moqas kan irratti deebii qabu.
Deessa akka aanaa kennaatitti kan sabeen hin jiru manni gubates hin jiru komiin yookiin immoo shaneen kan gurmuutee kan ganda ganda keessa deemtu waan isin odeessu malee gama mootummaatiin yookiin immoo akka aanaa qondaalaatitti rakkoon ganda baadiyyaa takka keessatti illee hin jiru. Akka duraanii miti amma nageenya illee tasgabbaaraa jira gareen tokko tokko garuu kan deddeemtee kan olola kaasuu hin jiru. Aanaa keenya garuu tasgabbaara. Baaraa keessa jiraachuu isaanis kan beeku.
VOF Naakoor Malkaa Naqamtee.
Gabaasaa attaanutti ceena dhaggeeffatoota keenyaa yeroo ammaa kanatti kan Itiyoophiyaa diigaa jiru humna of tuultotaa asiifachi walitti qabame akkasuma immoo kan akka humni kun carraa argatee akka barbaade ta'u taasise miseensa yaadekka ta'e paartii dimookiraasummaa maaraa iida dhiifama adeeppaadha jechuudhaan addi bilisummaa uummata Tigraay Iwahat himatee jira. koreen giddu galeessaa adda bilisummaa uummata Tigraay kaleessa eega walga'ii hatattamaa geggeessee booda ibsa baase gabaasaa mulgeetaas ba'aatu jubeetu dhiyeessa.
koreen gidduu adda bilisummaa uummata Tigraay kibxata kaleessaa magaalaa Maqaleetti walga'ii hatattamaa erga geggeessee booda kaleessa galgala ibsa baasee jira. koreen gidduu kun ibsa baaseen haalli biyyattii yeroo ammaa hamaarraa gara daran hamaatti ce'ee jira jedha. maddi rakkoo kanaan ijoonis dantaaf bu'aa uummataa dhiitanii fedhii dhuunfaa isaanii raawwachuu kanneen barbaadan humnoota of tuultotaati jedha ibsi kun anga'oota tika nagaa olaanoo irratti hajjechaa raawwatame keessaa kallattiis ta'e harka lafa jalaan kanneen harka qaban humnoota biyya keessaaf ala jiran ittiin jedhe qaamotii bilisa ta'an kan biyyaatiin qoratame ba'iinsaa uummataaf akka ifa ta'u waamicha dabarseera addi bilisummaa uummata tigraay yookaan iwahaata yeroo darban keessa uummata amaaraa waliin ta'uudhaan of tuulummaaf gita bittaatti kaduule innaa ta'u dhaaba wareegamarraa hafaa kaffalee jedha ibsichi ibsi kun uummata amaaraatiin of tuulaadha jedhee hin ibsu haa ta'u malee humnoonni maqaa amaaraan daldalan uummata amaaraatiin of tuulaadha jedhamteetta jechuudhaan uummaticha bu'aa siyaasaa rakasa ta'een dogoggorsaa turaniiru jedha haa ta'u malee uummati amaaraa akkuma uummattoota itiyoophiyaa kanneen biroo nagaa misoomaaf dimookiraasiif jedhee wareegama baaseera itiyoophiyaa ishee haaraa uumuuf adeemsa ta'e keessattis qooda olaanaa qabaa jedha ibsi kun yeroo ammaa biyya diigaa kan jiru humna of tuulaa asiif achii walitti qabameedhaa kan jedhe ibsi koree gidduu iwahaat humni kun carraa argatee akka fedhe akka ta'u kan godhe adeeppaa yookaan paartii dimookiraasummaa uummata amaaraatii jedha adeeppaan hooggana paartii isaa gidduutti ajjechaa raawwatame bal'inaan gamaaggamee akka beeksisuuf ejjennoo ifaa ta'e akka fudhatu iwahaat ibsa isaa kanaan gaafateera kanaan achi garuu rakkoolee jiran qaama sadaffaatti qabachuu dhiisee ofii isaa gad fageesse akka qoratuuf gamaaggame uummata itiyoophiyaa dhiifama gaafachuu qabaa jedheera kun yoo hin ta'in garuu iwahaat paarticha waliin hojjechuuf kan isa rakkisu ta'uu ibsi kun beeksiseera adeeppaa gamalaaleen dhimmootii ka'an irratti itti gaafatamaa waajjira adeeppaa obbo yohannis bu'aa yaala'u gaafatamanii yeroodhaaf deebii kennan kan hin jiraanne ta'uu ibsanii paartichi ibsi dhimma kana ilaalchisee baasu jiraannaan ni beeksifnaa jedhan ibsi iwaahat kun ihaadeg keessa waldha'iinsa gareetu jiraa jedha kunis akka adda baafamu tuqee filannoo yeroo dhufu geggeeffamu ilaalchisee akka paartiif mootummaatti uummata itiyoophiyaaf ejjennoo qabu ibsuu qabaa jedha iwaahat akka humna heeraa federaalaatti. Itoophiyaa balaa dhufuuf jiruuf walitti fufiinsarraa oolchuuf humnoota kaayyoo walfakkaataa qaban waliin waltajjii bal'aa uumee mari'achuuf battalas gara hojiitti ce'uuf koreen giddugalaa murteessuusaa ibsa sanaan beeksiseera. Naannolee uummattoota kibbaa keessatti kan ka'e gaaffiin gara naannootti jijjiiramuu irrattis gaaffiin isaanii akka heeraatti deebii akka argatu malee gaaffii uummataa humnaan yookaan mala kabiroon hiikuu yaaluun fudhatama hin qabu jedha ibsichi. Ittaansees dhimma raayyaa ittisa biyyaa kaasee. Raayyaan waraana biyyaa isa yeroo kamiinuu caalaa tokkummaasaa eeggatee itti gaafatama nagaa biyyaa eegsisu bifa cimaa ta'een akka bahu yaadachiiseera. Mootummaan federaalaa immoo nageenya biyyattii mirkaneessuudhaan seera akka kabachiisu mirga sabaaf sablammootaa akka eegsisu sirni heeraa utuu keessaa hin hafin hojiirra akka oolu iwahaat ibsa baaseen beeksiseera jedha Mulugeetaa Tsibahaa Maqaleerraa.
amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa shantama ta'ee jiraas waashingteen diisiitii immoo waaree booda saa tokkoof daqiiqaa shantama gara qophii ittaanutti ce'uu keenya dura wallee abtaamuu gazaa'iin kanan sinafeera.
Harkaan guyyaa suman nyaata simaalee kan biraas maalaan qaba kottu meedhafe shakkii mormaa maataba kottu meedhafe shakkii mormaa maataba. Harkaan guyyaa suman nyaata simaalee kan biraas maalaan qaba. Kottu meedhafe shakkii mormaa maataba kottu meedhafe mucaa mormaa maataba. Bareedu fuukaraan ni fagaate dafii kottuu yaadoon keenya samaate simaalee aduunuu naanna'u halkan illee dafii naan bari'u. Arjooluu feenaraa kisumannaa guyyaa kottuu shaggeenee taphannaa. Yemmuun siyaaduu ka bishaanii narra yaa'aa mimimaanii simaalee naan jedhee jaalallee kottuu kottuu. janna laalee.
Abtaamu Gazzaa'een walleessaaf guddaan galatoomsaadha dhaggeeffatoota keenya kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbaan taayitaa to'annaa nyaataaf dawaa Itoophiyaa akaakuu nyaataa garaagaraa shantamii torba ta'an irratti. dhorgaa yookaan immoo uggura kaa'uusaa beeksisee jira abbaan taayitaa kun akka ibsetti nyaata daa'immaniif kanneen haalli oomisha isaanii hin beekamnes kana keessa jiru muktaar jamaaltu gabaase.
Abbaan taayitaa to'annaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaa akka ibsa baaseen dubbatetti nyaatoleen gosoota garaagaraa shantamii torba ta'an sadarkaa isaanii kan hin eegganne hawaasaaf yoo nyaataa dhihaatan kan balaallee geessuudhaa danda'an jechuudhaan akka isaan gabaarra hin oolle uggureetiniin jira gosoonni nyaataa kunniin hayyama kan itti hin qabnee fi sadarkaa hayyamaa olittillee kan hojjetaman ta'uu isaaniitilleedha abbaan taayitichaa kan kaase abbaa taayitaa to'annaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaatti daayireektarri daayireektoreetii to'annaa dhaabbilee oomisha nyaataa obbo Batira Geetaachoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti. Nyaatoleen kunniin nyaatota daa'imaa dabalataniitiin kanneen qaamaa fi fayyaa namaatiif illee miidhaa geessuu danda'u maalummaan isaanii illee ifaan lafa hin taa'ini jedhan.
Kan doorbaladaniyoon በዚህ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ በተደረገ የገበያ ቅኝት የተለያዩ ምርቶች እንደ ዘይት፣ ማር yeroo ji'a tokko ta'u finfinnee keessatti to'annaa gabaa irratti taasifameen oomishoonni garaagaraa kanneen akka zayitii daa'ima soogidda karameellaa. fi kanneen biroo hawaasni itti fayyadamu to'atamaniitiin jiru xiyyeeffannaa taasifneetiin to'annaa gabaa taasifnu keessatti kana kan nuti to'anne kanan walqabatee hedduminaan kan gabaa irratti argaman haalli oomisha isaanii maal akka ta'e kan hin beekamne eessatti akka oomishanillee kan hin beekamne bara itti oomishamee fi daangaa yeroo itti fayyadamaallee kan irratti hin maxxanfaminidha kan biraallee rakkoolee jaboo hedduu kan of keessaa qabanidha jedhan. Obbo Batira gosoonni nyaataa seeraan ala jedhamaniitiin abbaa taayitaa to'annaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaatiin ugguraman kunniin miidhaan isaan geessisan maal akka ta'an obbo Batira gaafadheeniitiin jira obbo Batiran akka jedhanitti rakkoo kana dhaqqabsiisan miidhaa akkanaa namarratti fidan jedhanii erga balaan dhaqqabe booda tarkaanfii fudhachuu osoo hin ta'in dursaniitiin ittisuu irratti hojjanne jedhan oomishni ulaagaa jedhameen hin oomishamin balaan inni geessuudhaa danda'u silumallee lafa kaahameetiin beekama waan ta'eef. isa kana dursaniitiin ittisuun barbaachisaa fi dirqamalleedha jechuudhaan kaasan obbo Batire Geetaachoo.
ቀድሞ መከላከል ስራ ላይ ነው። አሁን በጥናት ያደረሱ ችግር አይደለም። ሰው እስኪታመም አይደለም ይህ ተቋም የሚጠብቀው ቀድሞ የመከላከል ስራ ነው የሚሰራው።
Nuti kan hojjennu dursaniitiin ittisuu irratti rakkoon kana kanatu dhaqqabe jenneetiin qorannaadhaan lafa kennu jiraachuu hin qabaatu hanga namni dhibamuu fi rakkoon dhaqqabu eeguullee hin qabnu dursaniitiin ittisuu yoo jedhamu maal jechuudha dhaabbileen kamiyyuu oomisha nyaataa tokko oomishuu isaaniitiin dura. Ulaagaalee bu'uuraa isaan barbaachisutu lafa kaahameetiniin jira isa kana osoo hin guutin nyaanni isaan oomishan nyaata sirrii miti jenneetiniin amanna isa kanaan walqabatee rakkoo maaliitu dhufe maal balaan geeffame jenneetiniin yoo kan laallu taate rakkoo walxaxaa yeroo dheeraa ta'uudhaa mala kuni tarkaanfii erga namarratti balaan gahee booda fudhatamu jechuudha nuti akkasii miti kan nuti hojjennu. Rakkoo fida jenneetiniin yoo shakkii irraa qabaanne hawaasa irratti rakkoo fayyaa geessa jenneetiniin yoo kan sodaannu taate isaan kanniin irratti kan nuti tarkaanfii fudhataatiniin jirru jedhan obbo Batiran. Abbaan taayitaa to'annaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaa waajjira sadarkaa federaalaatitti jiru caasaa hanga gadii naannolee wajjiin qabuun walqabateetiniin maal akka fakkaatu hojiin qindoominaa hoo akkamiin kan raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafataman obbo Batiran. hanqinaaleen jiraachuu walbachuu irratti illee akka rakkoon jirullee dubbatan dhaabbilee oomishoota nyaataa garagaraa dhiheessan kanniin heddumminaan kan gurmeesse intarpiraayizii maayikiroo fi xixiqqaa jedhamu ta'uu isaallee dhaqan kaasan ulaagaan maalii akka barbaachisuu fi maal irratti gurmaahuullee akka qaban osoo hin beekamin hanga nyaatota dhala namaatiif balaa geessuu danda'an oomishuutittillee cal'isaniitiniin bobbaasuutu mul'ataatiniin tureedhaanillee kaasu obbo Basra Geetaacha'u.
አሁን እዚህ ከአሰራሩ ጋር ተያይዞ ይህ ክፍተት እንዳለም ገምግመናል። እንደ ተቋም ማለት ነው። ከአነስተኛና ጥቃቅን ጋርም አለ qaawwaan akka jiru argineetiniin jirra hojmataan walqabateellee rakkooleen akka jiran gamaaggamaan hubanne akka dhaabaatitti rakkoon kun waajjira intarpiraayizii maayikiroo xixiqqaa waliinillee walqabateetiniin jira naannoleelleen aangoo isaaniif hin kennaminitti fayyadamaniitiniin hanga ragaa hayyamaa kennuullee kan gahan jiru. amma yeroo nuti isaan qabneetiniin sakattaa nutti hayyamni isaan nutti garsiisan kan aanaa fi waan wal fakkaatudha nyaatonni kamuu daangaa cehaniitiniin gurguraman kan isaan hayyama argachuudhaa qaban abbaa taayitaa to'annaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaa irraayi kan daangaa cehan jechuun maal jechuudha yoo Oromiyaatti kan oomishaman taate magaalaa Finfinnee dhufnaaniin daangaa cehan jechuudha Finfinneetti oomishamanii naannoo Amaaraa yoo dhaqan daangaa cehan jechuudha hayyamni. aanaarraa akka inni oomishu kennameef suni kanaaf hin hojjetu inni oomishaatiniin jira nuti immoo hin beeynu aanaarraa hayyamni kennameef oomishni isaa gabaa hunda fudhateetiniin jira hawaasni gara hundaan eeruu fi komiillee dhiyeessa oomishni akkanaa rakkoo akkanaa qaballee jedheetiniin dubbata kana bu'uura taasifanneetiniin yoo sakatta'insa taasifnu akkaataan kenniinsa hayyama ragaa rakkoo guddaa akka qabu hubanneetiniin jirra jedhan. Obbo Batira Geetaachoo gosoota nyaataa garagaraa shantamii torba ta'an kanneen keessatti zayitii daa'imaa fi kanneen biroo dabalateetiniin nyaatonni akkaataan itti saamsaman yoo kan turu taate badiidhaaf saaxilamee miidhaa geessu itti fayyadamni isaanii seeraan hin beekamnee fi kanneen biroollee kan keessatti hammataman ta'uu isaaniillee obbo Batira Geetaachoo ibsaniitiniin jiru gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Mata oduu gaggabaabsee sanitti ma ispoortiin jalqabne Ivory Coastii fi Aljeeriyaan daqiiqaa sagaltama walum qoraasuun qoraasaniitiin tokkoof tokko galchanii daqiiqaa soddoma dabalaniif. Jari kun abbaan mo'atee fuyyuu Senegaalii fi Naayijeeriyaa tapha kaleetiin mo'anii dabalamaniitiin waancaa qophaa'anii jechuudha. Suniin duralleetti ammoo sa'aatii tokkoon duuballeetti Madagaskaarii fi Tuniiziyaatti waliin taphata. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa ittuun jireenya akkuma reefullee jenne marroo afurtamii torba taphatanii goolii sagaltamii lamaatti gale warri kun abbaan mo'atee fuyyuu aljeeriyaan armaan duraa waancaa mo'atee hin beektu tokkollee dorgommii kan keessallee dorgomteeti mo'amteetiin hin beektu Ivory Coast illeen barkuma tokkoof dhibba sagaliif sagaltamii jaha qofa waancaa fudhatte milkaa jenneen miila fayyaa argadha jenne ansoraa lafeeti.
dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boru walitti deebina nagaatti jenna gama keenyaan amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.